father plenty money for my backyard. Plenty money for my house, yo. No recession for where you dey. Oluwa visit me, I dey wait yo. Àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o. Baba bless me o, I no go stingy o. Try me make you see. i no go waste money money ego ego àgbékánu kò go. money money ego ego ego tó ọ̀yàlẹ̀ mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o oh, oh. money money money. pray make e add up baba. I don't want to see ìlò jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ Oh, ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. fámìlì mi pọ̀ ó have mercy on me and give me good life. e last me peace of mind. every day I start dey grind. make your favor follow me baba. money money yeah. go. I think I people i salute you and welcome now this beautiful morning to inform me radio and um, the program now inform me with olayemi and co the business and lifestyle program and of course now our country sister olayemi dey talk but i no dey alone um, my brothers and sisters they here with me this morning mm-hmm. a lot they happen but uh, what to do now we must bring things where they happen to come to light so that those wey dey hear and those wey know say dem go fit uh, find solutions to such issues wey dey happen around us make dem find solution and also the kind information wey we dey give na to make all of us dey cautious cautious on the things wey dey happen around us as some people dey enjoy themselves so Eh, wey dey make us join join for truth because we now we dey for we dey for office eh some people are flexing their lives with their family in some chorus like that no wahala mm, god dey for those of us wey wey be orphans now na god na him dey take care of us come seriously na only me be the orphan among all of us. Uh, some people still be semi orphan. which one be the semi as long as you still get one you still get one parent all of una still get one one one one. Uh, some some, some, some of us dey quarter quarter say quarter <laughs> quarter orphans. Eh? yes now. Uh -uh. oh so can you imagine all these people. When I not let me tell my parents when they <laughs> call. every day, na people they lost one or one partner, be one parent or the other. <laughs> Now so I suffer day for my place. That was night day. They just shout for our neighborhood. Say one of them, Papa don't delete for wash night. yes o people dey the person no cross enter the christmas day. e no enter christmas in oh, short na na driver na oh. driver dem say na you know travellers for this place for after awuchi. okay. for one place like that. Mm. I forget the name of the place. Okay. Iveco hit head wrong hit head for somewhere. No, Fulani people oh. uh, hijack the motor. Okay, and they the shoot am straight. The man just just delete for for, for there for on the twenty-fourth on the twenty-fourth on the twenty-fourth i no wan mention the company <sighs> ah. motor mm. na driver It just dey return to edo state abeg so na for there na they just shoot am tell these fulani people hold the motor na they shoot am the man just die like that so the family now instead of christmas na morning they come dey mourn. Mm. That's what we say. My people. Now, I for not talking about parents. I for not eh, talking eh, about parents. Oh. <laughs> I don't know. Eh, now, me person, every day people they lost their own. So my people are grateful now. Compliment of the season. Life goes on. We will be say God give us the opportunity to see today and celebrate, and also to see ourselves as we take gather last year. Say we still mm. they gather till today. Now God get power no be our power like i talk say people dey delete every day shey god do am make we see today mm. and come dey with una to discuss again today na thing of joy that one na enough Hallelujah. happiness for all of us my name na sandra kekwa. okay uh, oga oga you still dey there. Uh eh, -huh. Eh, uh eh, -huh. so i hear wetin we talk uh, i wan tell everybody once again Uh, and i want to now una thank you for dis uh, christmas period uh, you know say for this world we dey as we talk one person they go one person they come mm-hmm. and i think god fit make the world my name na oga moses just in case you wan just in case dem never know the oga be now the oga will be double oga so i think na technically so we know the color uh, we don add oga e don be oga with the double oga uh, <laughs> technically in every part of the world if you no put title they no dey know you uh, <laughs> so as you put oga oga moses now you go surprise say year, mm-hmm. they go say one oga say then dem go say one oga oga say you go know say the wey say na experience the oga wey say no okay take so once again i wan greet the just of nigeria once all thank you oga oga oga double oga you say if dem <laughs> say one oga say then dem come say one oga oga say na the oga oga na senior the oga so therefore <laughs> for amongst us now we get senior <laughs> eh, eh, for the indigenous for the indigenous nigerian circle when the when when the leadership say or when the oga at the top say oh the oga oga go na wetin the oga oga say na make the indigenous people of nigeria follow and the hmm. oga oga get team wey be oga oga oga oga wey be eh, eh, the the oga oga oga greet im oga oga oga wey dey the team i wan greet all my ogas dem una good morning and the junior sport of nigeria na una be our oga na una be the reason why we dey here na una be the oga kpatakpata of them all so when the oga talk one thing we get right as the oga oga and patapata of them all to say oga this way you talk we no agree na your our own na you go lis ten to na that one oyibo call democracy hmm. na pipo go determine wetin go happen to dem no be one man go determine wetin happen to di pipo so again i wan greet una no matter wetin we dey go through dis period the christmas don come e don go on new year we dey new year dey come e new year go come e go go <laughs> e e so make uh, new year go come e go continue then after december next year again e go still come go and another new year go come mm. but no matter wetin we dey go through now make we use am plan because the new year wey dey come e go better pass this one wey we dey but as we say amen e good make we use our amen follow action because amen alone no dey bring about the nigeria wey we wan see mm. but when we put amen and action together particularly for the election wey dey come our new nigeria go emerge once again i greet una my name na oga moses. all right thank you. Uh -huh. i i remember say when i dey grow up i find out say there is there is always a prefect and mm. class captain mm. when we dey primary school and uh, you know to those of us when our hand no quick reach year they come adults join class say make we dey sit near miss for school <laughs> after several years they come finally give us seat for school <laughs> funny enough in fact even as i dey raise am sometimes i see that wait o oh, you don finally dey touch your ear <laughs> well na so the matter be so some parents don already be headmistress, principal for that side so some when waka go meet them just recently like the one when madam ekekwa dey tell us now they are now the new students to some parents <laughs> over there so anyway <laughs> we thank baba god admission is always possible for <laughs> that side yes on daily <laughs> basis on daily basis admission <laughs> is always possible uh, nobody they decline anybody admission for there but we they pray say before you seek admission leave a message behind so that so that yeah leave a legacy be the one wey qualify for am but your qualification are your old age. so that one I go that one na go carry us no be by that no not be by that one old age qualification for old age sometimes e dey go with too many stains so we better make many many stains so better make person go there with white cloth than make you go go there with very stained or ear cloth and at the end dem no fit wash am for gate so uh, that one go really make us greet all our listeners this morning honestly yes we use laughter take start the whole program because we no wan make tension make anybody round up the year e good make we know say irrespective of wetin e be you no go fit think right when you dey tensed and if your mind too dey covered with a lot of issues you no dey even know the direction you suppose move things go because of that you need to sometimes free your mind laugh out feel free only then you go see a clear view of wetin dey go on and how you go fit handle am and then become even the solution to the challenges when dey around and because of that we go enter our studio reading when be the difference between political power and traditional power political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people Why traditional power na power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people this morning a question i want to ask the three classes of people when we talk about the political class the royal fathers i mean the traditional stool and the people the enforcer and the leaser of power what we do on earth echoes into eternity hmm. grammar break it down mm-hmm. break it down yeah. the thing where we they do for here uh-huh. for this world where we they mm-hmm. so it they always sound enter a very long life where we they call eternity okay the question when you need to pick from there be say the one when you do which kind of echo you want the echo which kind sound you want make it be which kind life you want make you when you leave What you want make the people they hear from after your departure the sound when they give pleasing or very disgusting that is the smell for person nose and ear person no wan hear the sound They no even wan hear the name mentioned You see, Nigeria like one name very well, and the name come over popular, which is Abacha Loot. All government officials constantly they talk about Abacha Loot, Abacha Loot. The previous government before this one, Abacha Loot. Hmm. The government when they now when one waka come out Abacha Loot. Nothing like their loot. Oh. Yet inside their own present government, we dey hear say the one when they collect reach every Nigeria share. Say you no get anything for account seven hundred and 30500 naira each at the end na just the aid na for that one when every nigeria of about just the aid will oh, not be i no tok di oga oga oh. uh-huh. oga oga now you come dey begin to imagine say which color of pen you want me to take write your name on daily basis governors they bring in policies when not before the people, but for their their friends for himself and his friends you they use your you they use government power where you get take the favor, they run friendship project at the end you will say government say just for a few to benefit <laughs> i wan make we understand one thing a time is coming your name will be an abominable name you see till today nobody bear judah iscariot <laughs> Not be because say the meaning of that name na na na seller o no be person when they collect thirty thirty pieces of eh, silver but because of wetin him do if you dey hear the word judah you go come be yours na there the first thing dey go cain and abel till tomorrow who dey spell cain no dey ever wan add and join the connection between abel and the one when dey because of the ending the question be say do you even want to leave a name when nobody go want to be again on earth so your name is echoing into eternity I want me you take a decision today to say, I want to rewrite my wrongs. Take a decision this morning to say, I want to make sure I change the thing. Are you on uniform when you they do armed robbery for road? And you they call yourself a police officer. Change the narrative. You be army officer, they call tatara for road and they slap people because of say they no drop. Change the narrative under your uniform. Because one day your name will come up with a biro when e no dey favourable when they come out for school if they come go home when we they see our paper say red biro day. hey the red now the one when they take squeeze each other <laughs> we will quickly look for how to correct our rules because <laughs> you know, want make the change make dem say I'm for that side you know uh, no no be say i dey change i no change one funny thing about me be say now? as i be i just still be so <laughs> i go carry am go there when they dey talk i go say eh, to say i first know i for go there so since that day the day when i use that language na dem stop to dey insult me so if i no pass am eh, if to say i know i for no go there na because i no know na make me go there so i wan go learn am na make me go abi so the come turn music for inside our house because of that i come dey lis ten to i come dey at ten d small small lesson and i no come dey get right bible when dey squeeze so the thing come dey help me small small betty today mass me and i no be friends o oh. <laughs> so i wan make you take a decision o oh. say i want to know and know for good so that i will no longer have red barrows associated with my name as i am living hmm. my name na adeomo akawa dey salute everybody wen lis ten to us this morning in case you wan contribute to this program as e dey go on the number wey you go fit take send your contribution na four eight eight. 311. Again, 090 55 488 311. Una well done oh, as una join us today. All right, still inform me. The business and lifestyle program with Olayemi and Co on uh, Inform Me Radio. Um, before we go begin talk wetin we wan talk about say the make i take this quote from hl mckenn mckenn said the urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule it. Hmm. The urge to save humanity, humanity is almost always a false front for the urge to rule it. And na uh, this quote take us to our topic for the day we dey hear eh, identification identification and um, we know say eh, the globalists dey push for a one world government identification eh, dem dey collect data then different people dey collect their datas of of their citizens but most of them are just shallow na im dey be either dem know or dem no know the purpose of identification so by the time we come dey get our country nigeria we get multiple id cards multiple things wey we dey use for identification we get the international passport we get drivers license we get the um, pvc uh, PV, uh, uh, permanent, permanent voters card and then we get uh, the NIN. national ID ID card. Yes. So we get four wey we fit wey the uh, the country dey dey recognize as say you be a citizen of the state and then uh, uh, of the country. you get id card for your working place. okay okay if you <laughs> you dey. if you dey work. if you dey work you get id card. then by the time you come dey see say states come dey do their own id card then dem come dey tell you say e dey linked to nrn my indigenous nigerians you need to step back take a look look under because there is no fire no smoke without fire yeah. for us to see where the fire from dey come why dem dey push for another form of <clears throat> identification again when we already get the one wey we dey use if you wan pay tax you get your tin that one even dey there you get your tin uh, id card identification number yes so if na for tax purposes you already have that so why another kind of uh, ogbubuyeke identification wey edo state governor obaseki dey roll out now dis na one governor wey e feel say e no get anything to lose na the way wey i dey see all the moves wey e dey make be that one na im uh, eh, pilot uh, the covid-19 vaccine wey e say no no vaccine no, no entry. entry this man na im pilot am the same man so na him dey talk say no um, wetin dem dey call am land grabbing no land grabbing he wan protect land so and yet he's yet he's the greatest land grabber even unto collecting ancestral lands ancestral lands wey monument suppose dey for us to always dey remember say this na wetin this land be e dey grab the land from the the indigenous uh, people of nigeria i no know whether the people wey dey for that state the people wey dey for the city gone whether they understand wetin dey happen now e don start again dey bring out uh, state id card for what purpose we know say e na mr data collection and we dey aware of some datas wey dem don first use take collect eh, money loans and all those ones wey be say the money no reach the hands of the people wey apply for that <laughs> thing of di datad eh, of the datad <laughs> money no reach the account of the datad later sms eh, the people come dey get sms from the people wey dey suppose collect the money from say make dem begin return their money till tomorrow that money enter voicemail this present governor this same governor wey dey wey be mr data collector e kolobi the money from those people and come dey make innocent people wey suppose use the money take betterment their lives anytime something dey come either in form of loans in form of grants you know say in na mr mr uh, investment uh, banker eh, okay investment banker banker na e be abi hmm. then na him e sabi waka all the international organizations. meanwhile because he sabi collect eh, data well well to show them. i dey always talk say i no dey ever believe in data collection to be the the truth the whole the real truth of wetin dey happen for any society including the number wey we be the data wey dem don collect is always about abi hmm. now my brothers and my sisters the indigenous nigerians of uh, governor obaseki dey always wan pilot because to him e feel say he get strong heart and strong head say he go fit deliver the job of the im pay masters na so i go take talk am. of course. e dey always feel like that when im start if he succeed and the people no shout and the people no resist the unfriendly things wey im dey do even as i read just now it is never to benefit the indigenous nigerians so make all of us dey aware right now and say no again oga adeomo maybe na dat eh, money wey eh, clem agba talk mm-hmm. say dem wan <laughs> get from um, eh. world bank and eu e na im dey make am you know say na im state dey among di pipo oh, benefiting states benefiting states oh no no benefiting collecting states collecting states <laughs> maybe that's why e dey prepare this one down now so that i go fit hit him chest say yes we are we are viable we are reliable we are this we have the data the uh, the, the id card and all that anybody wey wey do mugu go collect this id card na to your own detriment o oh. na so i go talk am reach this morning before others go talk oga okay, moses i know say you hello you still dey with us o abi you don waka comot. e dey there. i dey. okay so sharp sharp chook mouth put because i know say you <laughs> this na one uh, one one area wey you dey always uh, talk about uh, to give i give you only five minutes. <laughs> okay so. Uh, uh, call the card edo card and he say the card okay. dey uh-huh. linked with uh, nin database. yes yeah, so uh, wetin i mean be say e dey linked to our for those who get bank accounts, it didn't link to your bank account because your name they linked to your data or your bank and all. That one I want too. So from there they go fit track to know the volumes of transactions wey they do. So you go fit pay the correct taxes. Then you say we not they pay the correct taxes. Mm. So, two for mm. revenue drive to say um, we fit access ten trillion dollars for the state because we know say for wetin we get as data we go fit pay ten percent every month and within so and so number of years we go fit pay the money na all those things world bank wan hear mm. and they wan hear say okay o oh, because federal government no get money we can give you the money as the leading state in the sub-sahara region <laughs> wey wan do massive water project uh, massive infrastructure because you know when you use the word massive massive uh, oyibo no dey hear anything pass the word masses They no dey ask wetin make up the masses because if you look edo from uh, airview you go see the massive infrastructural Land. damage mm. so dem go tell you say farm settlement don loss no uh, federal government have money to fix the roads. there's no water no portable water so sdg one sdg two They just dey call the sdg dey go dey go dey go all of these things if you no get data to support am um, nobody go listen to you so the man dey smart to know say yes the world rolls on data and with that data they go fit do that one and two three for census we will not trust the figure because wetin dey tell us be say e no even trust wetin nigerian government call census in technically na wetin dey talk be that so with the id card they wan give every household not be every business person every household go get id card so they go fit itemize and if you look at it, before this thing start you say so they go fit plan for them i wan ask one question those wey dey me? If I tell them say dem dey come take that place on security reasons so they go fit plan for edo people you know they do one mega project uh, uh, registration one time yes they say na for planning and those who they, they never capture make dem come make dem capture you also remember say they come do land verification So if you no get business plan they go shut you down na planning then all those and, ones na pilot and when and when they do that one wetin come happen. yes na pilot phase be all those ones na to test the water na the data wey dem gather dey realize say many people dey default o uh, if we run like this we no go run anywhere Let me say mo ho break uh, mo put the first things first id card go correct all these craze so with id card they fit visit your houses hmm. but again i wan ask another Security question wise, uncle. areas hmm. areas wey no get street like my area wey no get street e no get linking road na we dey arrange the road by ourselves. Mm. Yeah, go, but how dey wan take number the house because the area no get number e no get area never develop how dey wan take reach so e mean say dey go reach some people dey no go reach some people dem wan use tax identification number take share di one million cards, edo cards, wey dem get and then for those wey no dey the formal sector because when di government dey talk you good make you know say people wey still get sense dey the same all of us no be mumu hmm. the way e fit run di edo health insurance scheme wey no dey work so mm-hmm. na the same way dem wan use dis id card take capture everything wey you wan do so this id card no be just to identify say me, you know you cannot access land you cannot access government clinical people wey don access am nko dem need the id card so make dem tell us the truth dem wan use access taxes and access money for instance like they dey do for us loans and grants they get they get big money for account you know say you get the big money of course uh, secret data dey always dey everybody information wey dey get wey government get they go fit reach out to you you go surprise say dem go dey do the next alaaba or summit they go send direct invitation from the governor signed by the governor to individuals to attend the program hmm. make you say no then you are enemy to the government i just dey give insight They fit not do am o but i believe very strongly say dem get sense na wetin dem plan to use id card to do because with the id card alone you can access information wey me wey get their information no fit access make i give an example I get ID card. I get team number. If I go my with my team ID card, mm. go any tax office or any post office or any clearing house or any international place, I put up. It will show the taxes where I don't pay. If then get my team number which which is very obvious because your team number that they generate and give you. Yes. So they know how many people get team number if dem plug those things normal dem go see my taxes even when i no authorize dem to see am hmm. because by going to apply you don authorize dem to give you you don expose yourself you don expose yourself to choose you don give dem right to check for you and you check for yourself so with that dem go fit tell now with your name which everybody know which government no make am clear to us name na national identification number, which every Nigerian get. That for those we go apply. Because some people now they not get. So if you want travel, you know go fit travel. You also go bring name. Before before name come, they use voter card, international passport. Some they even use national ID card. Now they can't scrap national ID card. The money for national ID card don't enter the drain now. It don't be name. now nim na go so enter the dream because state governors go so start to dey do state id card so they call am resident resident permit hmm. okay so the question is how they wan take track those wey dey comot for the state like some of them wey don comot and those wey dey come in to know the taxes or the bill wey you wan give me for this time? you give me a bill and i no dey the state how you wan take track say i no dey the state hmm. to know say that period i no access wetin you think say access. It means say that they go back to BDC template where they do estimated billing, whether you like it or not, which they do be that. Now, the informal sector, back to the uh, Edo health insurance will not work. The informal sector tomorrow, they see they bobo them to come join the insurance scheme. And many people don't want why because e get limitation wey dem no make am clear to dem o. from the so beginning so na wetin your insurance go fit. Um, cover for this. So with ID card, they not tell us, but it could make Nigerians know. So even if not what they plan to do now, nah, they still go plan to do one later because if government not sincere from beginning, not sincere from middle, you <laughs> not go sincere for end. May we think all these things because we they sell ourselves with the money we are go make by myself or the hustle where the hustle plus the ticket for market where they pay. We not join the official ticket, the official tax where they pay just for us to know people wey dey do business your official tax is different from the tax wey dey collect for market tax for market if you add all those receipts together dem no dey give you tax clearance with those receipts e no dey anywhere. can imagine. no state ask bus drivers make dem go test am all the receipts for last year or for this year old oh, this wey dey end now more na gather from january till now hmm. carry am go tax office say i dey pay motor tax o oh, see am more na give me tax clearance for one year if they go give you come tell us because i know say dem no go give you They dey call am revenue drive that revenue drive na na im we dey talk about the boy boy the boys of boys na mm. boys of boys compensation be that one it's not okay. recorded government get am as revenue but e no dey show okay. for the people wey dey pay the revenue so if you pay taxi for your motor you go still go do motor insurance. Mm no the question i dey ask be say that tax wey you come dey pay e no cover the e no suppose cover the insurance wey you get against next year because you dey pay to so wetin i dey explain be say we dey pay multiple taxes across board food tax transport tax all taxes the one now put up if you remember when this government come on board the government tell us say taxes will be paid through a card mm-hmm. e taxes why we still dey see omo ile for road the agbero dey give ticket to people wetin happen to the etax i just dey explain to us say all of these pilot pilot wey dey use our money take test run wey dey no wan give account say whether e dey go tell you say e succeed yet if e succeed okay. why we need why we come need resident uh, id card so why my brother and sister go dey talk their own we go still dey unveil small small truth about this id card we not say make you not take we not say make you take <laughs> but we not say make you not take no we not say make you not take uh, mm. because some people wey dey hear us na government handbag dem be you are free to take you are free not to take it is not by force but it it it, it is not by force matter but if you know the truth e go guide you to know whether you go take or, you no go take and then the question wey we go ask government if i not take this resident permit e mean say i no be citizen of the state oh, or e mean say i no go fit access my own government for my own house because in any case i dey provide water for myself i no okay if i fit provide water for myself why i need government to give me water precisely because now government tell us say they wan come tax water for my own house wey i use my resources before government go fit tax am government need to tell me how long has this tax has this borehole dey work we go pay you for the period wey you use your resources take do am if they do that then they dey liable to say we wan tax you i go pay okay. e mean say the one wey i don do for number of years una go deduct am as part of the first few years of the tax wey i go pay so i just dey explain say as we dey put mouth for the matter make we look am holistically because for africa id card na our new currency mm-hmm. wey the new democratic system wan use take defraud the people mm. because in any case some of you talk about uh, abata load mm. abata load dey dansuki load dey every government wey comot for dis government their loot dey unfortunately if you notice wetin happen for nigeria since 1999 no presidential loot don come out <laughs> obasanjo loot dey hide am yar'adua loot through jonathan dey hide am jonathan loot dey hide am eh, our broda loot na wey dey ground na dem dey hide am wey don exceed wey don exceed other loot <laughs> exactly we dey make our batter feel say In a devil babangida una don hear of babangida loot before they hide them. Now, because abaka no open eye carry dem follow body na make una una hear of abubakar uh, loot You know the. meanwhile eh. every government they loot the system mm. so make we comot eye from oyibo money will carry go oyibo land make talk about the nigerian loot where they inside nigeria and id card Now one of the nigerian loot where the governors wey be they, they use and state federal state and local in short if local government come just wait they go start dey loot their own e go come their own local id card. <laughs> my understanding of this card if they go europe na for easy identification for security issues if you cross you go know say you don cross for and e go show for database. oga oga moses for this one this id card na to even make you dey more open for the insecurity. na na for financial gains because it's number still, one we no get good dey, road. e still dey part of am e still dey part of am. because we no get harmonized transport system. wait oga moses abeg because of time make eh, <laughs> oga uh, adeomo make oga adeomo cho okay madam nkekwa wait wait first uh, make abeg my brother and sister may una uh, may una chook mouth for this matter because how they wan take give id card to hunters to vigilante how dem wan take give id card to transport wey dem no get record of okay the one wey get park and the one wey no get park how dem wan take track dem so more na put law for this matter na serious matter for all of us o oh. how dem wan take track union wey dey market people wey dey sell for market people wey dey sell for small small houses how dem wan take track am so abeg make we put mouth for the matter na serious matter because twenty twenty three e must better pass twenty twenty two and we must stand up against any government wey no dey for the people. Mm -hmm. okay. okay o oh my brother you do well for all those one wey you don let us know the truth be say if you check this matter when we dey talk about so this uh, uh, permit card you see am say for oyibo land oyibo wey dey use am dem dey use am take favour their citizen na for their own people good na make dem dem dey use am wey dem make am which means oyibo wey dey use am e fulfil purpose wey dey take bring am but we know say anything wey come naija our case is different because our leaders uh, their system e different sake of say as dem don carry am come now dem don dey introduce am small small if we look well the thing no stand well something else dey behind the bringing of the card and na that we dey try to look into to say wetin make dem dey bring this card now dem say the card dem go even link am to nin if dem bring card dem link am to nin why dem dey bring the card at all because nin do, go fit serve the purpose wey make dem dey bring this card come e come be like say dem dey waste our money for wetin no dey important. waste taxpayers money. dem dey waste our money dem fit use big big money take do the one dem first do we never even fit comot for inside even as we speak many people never even get their own card wey don register all the fault and complain and problem wey follow the nil people never fit comot for inside now dem dey carry another one dey come all oh, this one na waste of money na so i see am come be like say dem just dey wake up dey bring something come i no know who dey advise dem sha o me no know who dey advise dem you no just dey wake up dey introduce something when e be say e no actually get benefit when the people wan benefit from am <laughs> because from wetin me dey see e no get benefit when this thing wan give us na to take from us na be the truth e be like say dem wan use am like track track tracker dem wan give you tracker make dem take dey track you na wetin e mean you collect card you don get tracker anywhere you dey dem go reach you as long as say you don collect that card dem go reach you go reach your bank account when e be say if you just make fifinfin dem go block am na the truth dem say you hmm. commit hmm. na the truth e be like remote control wey dem wan take dey control everybody so fear no let you talk again because of say dem get tracker wey dem give you so if you don make noise you talk the one wey no good for ear wey dem no wan hear dem go for there pin am down then you go need to appear in person to come tell dem say no be you talk or see wetin you mean na tracker so na so miss am. okay oga oga adeomo sharp <laughs> sharp you dey laugh you know what mm-hmm. before oga adeyomo talk put my people una dey listen to us on inform me radio this morning and this na una business and lifestyle program inform me with olayemi and co we dey talk about uh, governor obaseki wey dey bring out uh, state card wey im call uh, edo card na im call dat card set for am um, like residency card for am um, to take track the people take dey track the people wey dey for nigeria so that im go know how much <laughs> how much im go dey collect from dem before you talk i just wan read uh, something wey somebody send e say i will not applaud obaseki implementing the globalist agenda for for restricting and control of the people." So why does it take lead in what most people in the world reject? Digital ID is being resisted all over the world. Obaseki in Edo State led the vaccine mandate implementation program in Nigeria. Now we know that these products are not safe and effective. Now some parts of the world have successfully resisted vaccines transport and are pushing back mm. on digital ID yet the same thing wey the west i i i sure say i don share some some materials mm-hmm. with una mm-hmm. before wey the west the people wey dey bring this thing to us their own people dey reject am na governor obaseki of edo state dey always push and implement for edo state why this man no like edo state like this. Hmm. Uh, well, thank you very much. I, and everybody, when you don't contribute to this matter, Oga Moses, Madam Ikekwa, I greet you now. Uh, first of all, I want take this matter from this angle. A failed government go bring in fake leadership. Please take note. oh a failed government will always give birth to a fake leadership. And fake leadership brings in forceful policy. And forceful policy, they did tyrannic to the people. So if you look at the steps of the way we take this statement, you go understand why right now at those State they order a very serious tyrannic leadership when even though not be on military uniform but it day on a very serious dictatorial tyrannic leadership and unfortunately uh, e come be at a period where i go say an incarnate ruling na e be sorry i no wan describe the time of incarnate <laughs> but make we come to the actuality of the whole thing when they go on a country where when a whole country as as large and big and small like Nigeria has no server, has no uh, how do they call that thing? when they hang for air? Satellite. Satellite. Uh, you know. thank you. No, say sometimes when we don't go school for night, finish now so they e be no satellite. When you don't have a place where you say your information is stored, you bring in a very false, a fictitious project to the tune of over 5 million resident people. You won't store them for laptop. Probably you don't buy Apple laptop. You don't come up for HP. You're not using Apple. And because of that, you don't you won't store nine Do eh, State resident information on a laptop where you go fit carry go your father house. Hmm and you're now going to be using it to say one you will be the last governor to sign any physical document mm. you are fighting he made, yes, he made, he made statement. a statement categorically that he will be the last governor uh, in edo state in edo state when go dey sign to sign documents. so which implies, say the plan wey dey ground maybe by the time e finish dey waka comot by 2024 um, november 12 they go don hand over edo state to another to country another country when go dey that's the implication so the question is wetin be the thing when they make arrangement for when we the indigenous, never know as edo people. another thing i want quickly ask rhetorical questions anyway when i know say me and you go fit get di answers i know <laughs> rhetorical questions no really need answer physical answers na mind dey dey answer dem put if you say you wan really do you know say you need residency permit wey you dey call edo card and you dey link am to nin you dey help nin dey generate datas if the answer is no then if you actually need datas why dey leaking why you no go nin go ask give me edo people details hmm. we wan use them why not making them and you see where the thing for dey fake only him when i listen to the the the statement only him in november when they launch this thing around november twenty second or something when they launch the program e say some people will have the card e divide the the citizen of edo state into three group please take note o oh. e say some go have the card wey be the classical edo human beings government classical officials will have the card some go have the card when they want to pray. they will pay for it why some only need to generate the id number and keep it in the system so you go so you they'll copy and give you keep mm. whenever you want to do any transaction mm. in the state you you go bring am they will take and leak your information so that they cannot answer you that you will not need to go and print the card mm. why hmm. classifying the people in a state to three group you no go fit deny am na im personal statement be that the day he launched it in november now they have made his own for him that reminds me the day when they do the new nin card for uh, goodluck ebele azikiwe jonathan when they presented that first nin when they presented the nin card to him he say he use am withdraw money from him account because his details were yes it has a chip the, the original one has a chip and it's equally uh, how do you call this card wey dey take dey withdraw money uh, uh, your atm card uh, that is exactly what in that card ought to be but do you know that indirectly the names office equally classify it into three that your atm card and your name card no actually get the same details so you know if you slot in your name now if i have more than one account the president own as at that day was able to access his own private account and he withdrew money from it Imagine. but your own cannot which means they even still classify the nigerians yeah, eh, so, eh, you know say say we uh, we were all humans until race disconnected uh, us yes. religion separated us. us. politics divided us yes. and wealth classified, classified us. us. so right now na this group na the human nature dey so but make we ask you see the governor now, now one man when apart from say e dey always run pilot phases of programs and they dey always try yeah a globalist program and they always push for agenda of enemy of the people. i want make we quickly understand dis na enemies of the indigenous people of nigeria and mm-hmm. especially pilot space of edo mm-hmm. he got up in the morning started the program when he they run with uh, how you they call am gelegele uh, say seaport Day and they now go to the point of say e wan run dry sea port hmm. today go there even e don forest the forest wey dey there in fact if no be say the music wey people dey play by now lion for don born for that place hmm. <laughs> maybe because the last time i visited that state when i go around that environment i discover say presco sef almost no wan pass that area again because of uh, you know mm. they, are, they get boundary now for their banga yes. banta so uh, how thick that forest is perhaps that community for don develop dey build houses for that area now only god knows who he don give the land to who be the landlord be the landlord of that land <laughs> yes right now we no really know who be the landlord a consumption landlord when they don give that land to now please e good make we dey understand the games wey this guy dey always play is not for the indigenous people of the state another thing wey i wan make we quickly understand again na the man wen he go e state as at the day wen he dey government wen he still dey government he state dey among the state wen use two hundred and eighty-eight billion naira take clear grasses and wen national assembly dey investigate am e collected five villages farmlands from indigenous from indigenous people of edo state and begin dey clear just to prove say yes we use two hundred and eighty-eighty-three billion naira take clear grass This na the same person When the only thing when dem for fit take remember lucky benedict government as edo library was sold out to carry wetin dem dey call shopping complex to become a the library now become a rented apartment you can imagine government will now start paying for a library rent in the shopping complex to people oh. when they sell out. And yet, people will come out with banners and say, the man is developing, if they do this, if they do that. You come up with the same person, this same man, wake up in the morning, started the language of say, caterpillar go dance at Zonto. till when dry season don't finish of that year till the next year rain start and now if e they finish again i no say I will let alone azonto <laughs> e good make we dey understand say programs when this guy dey start dey always run into just using it to collect things from the state government number one all the cards wey dem wan print this period who is going to pay for them? is the state government because na classical people card na dem wan print two e no tell edo people what is the the how this thing take dey among the budget wey edo get for 2022 And now that he's running it, what is the cost of taxpayers' money on this project, invested into this project? Number three, Edo people need to ask Nigeria government how many cards we take they recognize ourselves. Hmm. Because one human being get international passport, mm-hmm. he get driver's license, mm-hmm. he get voter's card, mm-hmm. he get NIN, mm-hmm. He get e working place id card e get e state id card who does that mean He get bvn my brother thank you very much He get bvn He get tin seven to recognize one human being to make him an authentic nigeria na card o wan chop seven different things to recognize one human being as a nigerian and e no help us for anyone now if actually these cards are actually useful for a system wey dey workable uh uh-uh. -uh. dey dey dey valid if nin was to function and say we have a server or uh, a satellite wey really dey control being controlled by nigerian government itself mm. say dem no borrow person uh, uh, satellite take dey run when even private people get their own personal satellite hmm. we for fit dey do you know if i do nin today for instance my nin suppose dey connected to my village where i for come to make it an ideal detail i mean data the village where i for come the local government when that village belong to the then the state the, then thereafter the country then the what <laughs> then if you if you know where the country is you should know the continent it belong to <laughs> if my nin no read the name of my community my nin no read and see we should understand that we are actually running a failed project already na make am till tomorrow pata make am they just run am for this government alone when another government but come na invalid then this man we know say this guy data issue yes e get one program wey don dey run for the state when i visited i can't check i can't discover I say that they run one program on terrestrial radio station and they can't. They run the program They will take am add drama and at the hmm. same time run one this thing that they call them. na programming yes it's programming because e come dey quickly dey yes mental issues dey quickly they make people They say run it run it run it hmm. run it so that people will get to understand that they will say without data you are simply discussing on opinion hmm. without data you are discussing on opinion their office dey abuja but they can't go resident for edo state and whenever they are giving their address they will give abuja address so that you can trace them to where they are mm. the question is these people na dem collect the contract of this business to do edo card number one i wan make we ask ourselves if as at that day the man dey discuss say edo present population is about five point something million who calculate and give am if he's running on this data now the words wey e dey use since when e take talk say edo is a large market for oil palm plantation where e for see am give the people wey give the loan now we understand say you are constantly constantly running on data my dear governor you try well well but i wan make we let edo people know say i mean we wan let edo people know say time without number not just edo now no the entire country nigeria because dem dey run pilot phases of programs we know the indigenous people of nigeria the program is actually a fictitious program just to generate data one to collect grant two to use your name constantly take loan three to constantly use am take tap into your your privacy and use it to tell you how much they owe government that could not provide anything for you. the insecurity aspect then, of income. Uh, yes and they come uh, then it, remember i still dey talk about one magazine one um, print media wey we get for here. yes when we get the guy said each time they call these kidnappers they go call the telecom company say who is the ide what is the identity of this person calling us they go tell <clears throat> what does he worth? they will now link to the nin to show how much how the much? man worth before they go pick the call and they kidnap these guys in between ondo and kogi They use leg waka go back to kogi state i mean to ondo state in the forest and therefore i wan beg the indigenous people of nigeria this is just to make you more vulnerable than you ever known and it's not for the good of the people of nigeria and from the state where they for start the pilot phase if they force you and you allow yourself to be forced now you know well i be like say we go take the news we <laughs> for take okay let's say my take <laughs> news tomorrow before be, be, before we go run comot una don notice say na comot i dey dey so Uh huh. Eh, you notice say na how many northerners dey dey kidnap like dey kidnap southerners westerners and together apart from the fact say many northerners dey run some banks as their personal property most of their money dey out I know economy people dey out but you see wisdom tell us say when you see how environment be mm. you go know you go take caution yourself that is the thing many people dey carry many people dey carry money keep for house quiet no dey talk the reason is because we come get criminals wey don comot for street enter bank the financial institution in africa has become another criminal kidnapping zone because this name whether you like am or not is linked to your financial source why dem no dey kidnap poor people for market why if na rich people dey dey kidnap mm. and how now how do they track you with your financials they just track you neat pick you they go say ah the man na quiet man he no dey do anything how dey take track am somebody sitting down somewhere dey follow the the works of the government na make me talk say someday government go write letter to you in case never no government is there boy never write letter to you mm. this one wey dey go write e go sign it in name put the id tag. oya so my name na oga moses indigenous people of nigeria across the country. Mm the north the south east and the west. They try to do wetin go destroy our country make we no agree my name na oga plus the oga oga moses we go see some other time una bye bye o. Hmm. okay my people i wan just beg the indigenous people of nigeria stay wiser than the situation no be everything wey dem dish out you go just begin clap hand dey follow at yeah. least once a while try and be rational because god created you a rational human being na him make am yes na him make am e no dey force you to even worship am e allow you to be take your decision but if you be the person when e decision na just to clap, follow every evil that come into the street one day that same evil go fit bite the hand wey you take dey clap hmm. but if you be person when e dey think before you clap you go discover say that hand no go dey beaten by any evil <laughs> when they destroy. I, don't put my hand Okay, <laughs> my, name is Adam Wakawa. I salute everybody who listening to us this morning. Now we're done. <laughs> my people, they say now wetin person comot eye, Now im mate do pass Yes, we they see, we no fit eye. As we see, we go talk. Because whether you talk, you not talk, Now the same matter now e go still happen. So we need to talk and not just talk, take action as we they talk so that we go fit change the situation wey no dey pleasant to us as indigenous people of this country and this state my name na sandra ikekwe lotona. all right so now they listen to us on informe radio this morning and uh, the program na business and lifestyle program informe with alayemi and co make all of us dey look before we leap no be everything wey government any person in quotes carry come out na we go jump into um, somebody don talk say the same social id card wey governor obaseki dey push right now for edo state na the same thing wey china dey use wey dey make their people dey suffer the more because the government dey use am take dey track everything wey dem dey do so therefore make all of us dey wise uh, governor obaseki of edo state dey push the global um, globalist agenda make dem dey their case e say make dem dey their lane make we dey our lane my name na olayemi i salute